turashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika muri uganda mu karere ka kisoro naho nyene muratwumva tankomazi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diana nininahazwe abarundi bahungiye mu ikambi ya rusenda iri muri congo basabwa kwirinda kwinjira mu mirwi yitwaje ibirwanisho iri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya congo ndehava ifata ingingo isaba ko abarefije bose gushobora guterera mu gushobora gusuzuma neza abantu bafise ibyangombwa kugira ngo bashobore kuba mu nkambi
uyu ni iranzi olivier ni umuyobozi aserukira impunzi z'abarundi mu ikambi ya rusenda muraza kumwumva muri ano makuru mu gihugu c'u burundi ingwara ya covid ya cumi n'icenda yongeye kugwira abarenga amajana abiri nibo bamaze kumenyekana ko banduye kuva ku wa mbere w'ino ndwi ilima ku murwa mukuru wa peru hiriwe imyerekano y'abanyagihugu basaba perezida dina kuva ku butegetsi leta zunze ubumwe za amerika yumvikanisha ko imigambi ifitiye afurika ataho ihuriye n'iy'ubushinwa bufitiye uwo mugabane ido n'ido yano makuru yose nce ku masonga ni mu kanya isase muri hafi y'amaradiyo yanyu muhinga bw'ivyuma nadia tahana ingenieur justin bo turi kumwe nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika amakuru tubafitiye muri kano kanya reka turahere ku mugabane wa afurika duhereye muri somaliya aho intagondwa za al shabab muri ico gihugu zagavye igitero ku kigo ca gisirikare uh, ni kigo leta yemeza ko yari yaratujejemwo abo bihevyi mugenzi wacu ejo ni mukankusi atubwira ibindi ku vya kino gitero minisitiri w'itangazamakuru yavuze ko iki gitero cyaje gusubizwa inyuma nk'uko umwofisiye kuri ico kigo giherereye muri somaliya rwagati mu mujyi wa garikade abihamya yavuze ko abapfuye barimo uwari wungirije komanda w'ikigo wari mu bahawe imyitozo na leta zunze ubumwe za amerika bahari icyo gitero kigaragaza uburyo al shababu yibasiye igisirikare cya somaliya na nyuma y'uko guverinoma yihimuye mu mwaka ushize igatera intambwe mu guhangana n'imitwe y'abarwanyi ikorana na al qaida abarwanyi ba al shababu bisheje ku kigo cya gisirikare cya garikade mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu baturitse amabombe yari ateze mu modoka banarashisha imbunda zabo byavuzwe na kapitene isa abdulahi icyo kigo kiyobowe na danab n'itsinda ry'abakomando batojwe na amerika bagize uruhare mu bitero byo kwihimura ku barwanyi minisitiri w'itangazamakuru yatangaje ko uretse al shababu yishe abasirikare barindwi abasirikare ba guverinoma bishe ijana mu mutwe w'abarwanyi kandi ko bashwanyaguje amakamyo atatu arashishwa ibisasu umuturage w'igarekade abdulahi nur yabwiye reuters ko yumvise ibisasu bya rutura biturika ku kigo cya gisirikare byakurikiwe n'imirwano n'ibitero by'indege mu rukerera rwo kuri wa gatanu
nanabice ku masonga nkitangura ubwongereza bwemeje kugira uruhara mu gufasha ukraine gukwira gukurikirana abayobozi b'urusiya mu mategeko kubera intambara ico gihugu casomborukeje muri ukraine ibindi kuri no nkuru na tim ishimwe ibyo byatangajwe uyu munsi wa gatanu mu gihe inkunga y'amahanga yo gufasha ikirere mu ntambara irwanamo n'uburusiya nayo ikomeje kwiyongera muri iyi minsi ikirere ntiyahwemye kumvikana kenshi itakambira amahanga ngo ayifashe mu buryo bwose bw'iyi ntambara igiye kumara umwaka umunyamabanga muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'ubwongereza james cleverly yavuze ko igitero uburusiya bwagabye ku gihugu gituranyi cya ukraine mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize ari ukurenga ku buryo bukabije ku mategeko mpuzamahanga ku bw'ibyo ubwongereza bukaba bwaremeye ubutumire bwa kiev bwo kwinjira mu itsinda ry'abafatanyabikorwa bashakira hamwe inzira zo kuryoza uburusiya ibyo bwakoze biciye mu mategeko hari kandi urukiko rushya rwashyizweho rugomba gusuzuma ibintu byose byatuma uburusiya buhanwa uru rukiko rushobora kuzakorera muri ukraine ariko rugakoramo abashinjacyaha n'abacamanza mpuzamahanga ndetse n'inkunga ikava hanze ya ukraine ubudage nabwo bwagaragaje ko bushyigikiye iki gitekerezo icyakora hashobora kugaragara inzitizi imbere y'uko uru rukiko rwashyirwaho zo kubanza gufata abayobozi b'uburusiya bazaba barebwa n'iki kibazo muri peru naho ibihumbi vy'abantu bakoze imyiyerekano ku murwa mukuru lima basaba ko perezida dina boltwart ava ku butegetsi timu icuka irima ciriwe cifashe gute ikintu cya mbere ubanza kubona mbere y'abigaragambya ni amagorofa agurumana n'ibimodoka by'abashinzwe kuzimya inkongi z'umuriro mu murwa mukuru lima aba bigaragambya n'uburakari bwinshi barasaba ko perezida dina boluwarite ava ku butegetsi abenshi mu bigaragambya baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu cyane cyane igice cy'amajyepfo polisi yananiwe guhosha iyi myigaragambyo kuko bigaragara ko abaturage bariye karungu ahanini ubu burakari bw'abigaragambya bwatewe n'indi myigaragambyo yabaye mu kwezi gushize ndetse ikagwamo n'abantu ariko batatangajwe umubare iyi myigaragambyo yabereye mu mijyi ibiri iherereye mu majyepfo y'igihugu ariyo ayacuco na juriyaka uretse kuba abigaragambya basaba iyegura rya perezida baranifuza ko habaho izindi mpinduka zikomeye zirimo guhita hakorwa andi matora ndetse hagashyirwaho n'itegeko nshinga rishya bigaragambyaga baririmba bagira bati dina uri umwicanyi kandi abaturage ntitugukunze mu ijambo bigaragara ko ritari ryateguwe perezida wa peru dina baruwarite yavuze ko abigaragambya bangije ibintu bazakurikiranwa n'amategeko
ijwi ry'amerika turacari makuru agezweho ijya nino ku isi umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta muri leta zunze ubumwe za amerika ariwe janet yellen arabandanya urugendo rwe mu bihugu bitandukanye vya afurika no musiriwe muri senegal aho yasiguye ko gahunda ya amerika kuri afurika ataho ihuriye na gato n'ivy'ubushinwa bwifuza gukora kuri uwo mugabane ibi none bisigura iki tim arabigarukako muri uru ruzinduko arimo muri senegal janet yellen yavuze ibyo yumvikanisha ko amerika yagombye kuba iri muri afurika kandi afurika nayo iri kumwe na amerika yunzemo ati umuhati wacu ntabwo ushingiye mu gucuruza ntabwo ari ukwerekana ariko kandi nta n'ubwo ibyo dukora ari iby'igihe gito madamu yellen yari mu nama yabaye mu kwezi gushize hano muri amerika inama perezida biden yari yatumiyemo abayobozi bakuru bo ku mugabane wa afurika ashingiye ku byavugiwe muri iyi nama minisitiri yellen yagaragaje ingamba nshya amerika ishaka ku mugabane wa afurika zirimo kuvugurura umubano hagati ya afurika na amerika hibandwa cyane ku byo imigabane yombi yakorera hamwe kuruta icyo umwe wakorera undi yanenze kandi uburusiya kubera intambara bwagabye kuri ukraine yatumye ubukungu bwa afurika buhungabana mu bihugu bimwe ahandi bugasubira inyuma kuri iki kibazo cy'intambara yo muri Ukraine Yellen yavuze ko ikintu kimwe cyiza cyakorwa mu gutuma ubukungu bw'isi bwongera gutera imbere ari ugushaka uburyo intambara yo muri Ukraine yahagarara ari muri Senegal Janet Yellen yabonanye na minisitiri w'imari Mamadou Moustapha Ba na perezida Macky Sall wa Senegal Yellen yavuze kandi ko ibihugu byo muri Afurika bikwiye gukomeza gushaka uburyo bwo gukorera mu mucyo biteganijwe ko azava muri senegali yerekeza muri zambia kuri iki cyumweru nyuma agakomereza muri afurika y'epfo
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dushimira bagenzi bacu ku makuru agezweho hirya n'ino ku isi baduteguriye bongera badadushikiriza yaba ku mugabane wa afurika canke aha muri amerika ayo n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com tumira amate gato hama tuje mu karere k'ibiyaga bigari reka tuyahere mu rwanda aho urupfu rw'umumenyeshamakuru ntwari john williams rubandanya kutavugwa ko rumwe bagenzi biwe b'abamenyeshamakuru hamwe n'inshuti zirimo iziwe z'amaraso basaba ababijejwe gutohoza neza icamwishe polisi y'u rwanda yo yemeza ko yahitanywe n'isanganya ry'ipikipiki abandi si uko babibona mu byumva mu nkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa yavuganye n'impande zitandukanye urupfu rw'umunyamakuru ntwari john williams rwamenyekanye cyane ku mugoroba wo kuri uyu wa kane amakuru avuga ko uyu munyamakuru yaba yarapfuye azize impanuka saa munani n'iminota mirongo itanu zo mu rukerera kuwa gatatu w'iki cyumweru tuganira n'umuvugizi wa polisi y'u rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda senior superintendent irene irere yaduhamirije iby'aya makuru impanuka yabaye mu ijoro ryo kuwa kabiri bishyira kuwa gatatu saa munani n'iminota mirongo itanu saa mu gitondo igumba ahagana mu rukerera rwo kuwa gatatu imodoka rero yagonze moto moto niyo ntwari yari ariho atwawe zaragonganye hanyuma ntwari yitaba imana wari utwaye moto umumotari arakomereka iperereza y'ubwo ryaratangiye nk'uko bisanzwe bigenda mu masida yo mu muhanda ibyo iperereza rizageraho bizashyikirizwa ubushinjacyaha bujyana mu rukiko nk'uko inzira y'ubutabera isanzwe ikoreshwa uwamugonze ari he ikinyabiziga kiri he ibinyabiziga ubundi byakoze impanuka bifungirwa kacyiru hanyuma uwamugonze kuri polisi sitesheni ya kicukiro bwana emmanuel masabo mukuru wa ntwari yabwiye ijwi rya amerika ko polisi ariyo yabahamagaye kuri uyu wa kane igamije kubereka umurambo ngo bemeze niba ari uwabo kuko ngo polisi yari yabanje kuyoberwa ntwari kubera ko nta cyangombwa yari afite kimuranga ubwo polisi rero yaduhamagaye ko hafi mu saa saba iragenda nyine iramutwereka yavuga ati ni niwe ni uwanyu turakonfirima ko ari uwacu ubwo ntazi detaye batubwira ko ngo yagonzwe n'imodokari yego ari kuri moto hanyuma ngo arapfa ntazi detaye bamuhaye ntazi nitwabashije mbega twandikira umugore wa ntwari orunera isimbi yatubwiye ko baherukanaga mu ma saa cyenda ku gicamunsi cyo kuwa kabiri w'iki cyumweru ariko ko bandikiranaga kuri telefone mesaje nyiheruka saa mbiri na makumyabiri n'umunani z'ijoro ubwo ya masaje ndi yakurikiyeho nayo nzi ko ya telefone yari yabaye redi kompozi yari yakwandikiye akubwira ngo iki ngo ari kuri moto umva rero hari hakiri kare aya masaha y'impanuka n'ibice byose nabyo nzi sinzi igihe yayikoreye adasi nagiye kumubona mbona nanjye ni umurambo ni ukuvuga akimara kohereza ubwo butumwa bugufi telefone yahise ivaho ntabwo nahise muhamagara ku kanya yego eh, ngo numve ko iriho ariko nka nyuma y'iminota icumi narongeye ko namuhamagaraga nyuma y'iminota nka cumi cyangwa se cumi n'itanu cyangwa se nyuma y'isaha gusa iragenda nashamo diferanse nyine ariko aho nongeye guhamagara nyine nasanze itagishoboka kuba yacamo ijwi rya amerika kandi yamenye ko mu ijoro ryo kuwa kabiri w'iki cyumweru mbere y'uko uyu munyamakuru apfa yari yabanje guhura n'umunyamakuru mugenzi we bihibindi n'ubu bihibindi avuga ko bahuriye hano mu mujyi wa kigali i nyamirambo ahazwi nko kuri mirongo ine ahagana saa moya n'igice z'ijoro bihibindi akavuga ko baganiriye ku bijyanye n'akazi k'itangazamakuru aho bari bicaye basangira icyayi avuga ko batandukanye nka saa mbiri n'igice wamubona gute wabonaga afite amakenga avuga ati nta kintu rwose imiryango yose irafunze ati n'ubushobozi buri kugenda bu- bukendera ibintu byose ese ibintu byose birafunze birafunze kuri njye Eh, ku buryo na telefone kuganira avuga ati reka mbanze ni switching off tuganire dutuje nta ntawamenya iby'amatelefone ati "Nyine reka dukomeze turwanarwane n'ubuzima ntabwo nabonaga ko ari umuntu wahita agenda kuri bwana gonzaga umuganwa umunyamakuru wigeze kubaho umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu rwanda arg yakundaga gukoranira bya hafi na nyakwigendera avuga ko urupfu rwe rusize icyuho gikomeye mu itangazamakuru mu rwanda oya biteye agahinda birababaje ariko ni uku byakira nyine kubera ko niyo maherezo ya twese kubera ko ni umuntu wari ufite uburambe maze akazi ka twarakora bya hafi tw'ishyirahamwe ry'abanyamakuru twamaze imyaka myinshi dukorana eh, kandi yari azi umwuga yatoze na benshi kandi yari afite n'umwete wo kwisanzura eh, bitagaragarira benshi mu bandi bashegeshwe n'urupfu rw'uyu munyamakuru harimo umuntu ya politiki madame victoire ingabire muhoza umuyobozi w'ishyaka darufa umurinzi avuga ko bari bafitanye gahunda y'ikiganiro ku wa gatatu ariko ko yamwandikiraga agasanga ntwari ntasoma ubutumwa yavuze ko yaje kubona ubwo butumwa bwasomwe ku wa kane w'iki cyumweru ariko uwabusomye ntiyabusubiza yatunguwe n'urupfu rwe akagira icyo asaba abo bireba nose ntabwo ndabyumva nyine nananiwe gusinzira kuva nijoro ubu sindasinzira nta- nta- ntabwo ndabyumva ukuntu kuri njye nta munyamakuru mbona usigaye muri uru rwanda Ah, byaba byiza bi- hamenyekanye iby'urupfu rwe neza kuko kuvuga ngo umuntu nka ntwari abantu benshi bari bazi abamotari iki akacwa n'impanuka hagashira iminsi ibiri abantu batarabimenya ni kuko ibintu nk'ibi bi- bikurura amarangamutima mu banyarwanda bigira gute byaba byiza nk'ababifite mu nshingano zabo bajya babisobanura bityo bagaca amazimwe umunyamakuru ntwari john williams yari umuyobozi w'ikinyamakuru ireme news net icyarimwe n'umuyobozi wa pax tv yakoreshaga cyane ku muyoboro wa youtube yari azwi cyane mu gutinyuka inkuru zikomeye benshi mu banyamakuru batashoboraga kwisukira benshi bazamwibukira mu nkuru zicukumbuye zirebana na politiki y'u rwanda haba ku mbuga nkoranyambaga inkuru ze zanengwaga cyane n'abari mu butegetsi rimwe na rimwe nawe ubwe bakamwibasira apfuye afite imyaka mirongo ine n'itatu y'amavuko ntwari asize umugore n'umwana umwe aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangicazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe we ndabona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo reka da ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa yewe shoferi twigendere kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Groya.
kombo taxi n'agakino mukurikirana iminsi yose ku ijwi rya amerika kuwa gatandatu no kuwa mungu igihe cy'isaha cumi na zibiri n'iminota cumi ku masaha yo ku mugoroba turacari rero mu makuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu c'u Burundi abantu barenga amajana abiri nibo bamaze kumenyekana ko banduye ikiza ca covid na- ya cumi n'icenda eh, mu kuva ku munsi wa mbere w'ino ndwi abagwayi benshi bari mu mashure y'indaro mu ntara ya Bururi iri mu manuko bw'igihugu umugenzi wacu Eloge Wirika neza yadukurikiraniye ino nkuru ibitigiri ijwi rya amerika rikesha ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu burundi vyerekana ko hagati mu gisagara ca bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi hari abarwayi batatu mu buraruko bwa bujumbura habarizwa umwe nayo mu manuko bw'ico gisagara hatowe umurwayi umwe co kimwe no ku bitaro vyitiriwe abasirikare ni ku bantu mirongo itanu na bane bapimwe muri komine bukinanyana mu ntara ya cibitoke mu buraruko bushiye uburengero bw'uburundi abantu mirongo ibiri na babiri basanganywe ubwandu bw'umugera wa coronavirus kuri mirongo itanu na batanu bapimwe muri komini sare mu ntara ya bujumbura mu burengero hamaze kuboneka abarwayi batatu ku bantu cumi n'icyenda bapimwe mu ntara ya ngozi mu buraruko umuntu umwe niwe yasanganywe ubwandu bwa virusi ya covid cumi n'icyenda kuri batatu bipimishije ni mu karere k'ubuvuzi ka kiremba kamwe mu twabonetsemwo abarwayi b'umurengera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu ntara ya makamba mu manuko umuntu umwe yapimwe yasanganywe umugera wa covid cumi n'icyenda ni wo muri komini ya nyanzarake amakuru ava muri izi ntara aremeza ibitigiri ibitigiri vy'umurengera biboneka mu ntara ya bururi mu manuko ni ku mashure atatu afise uburaro ari mu makomine ya rutovu bururi n'amatana nk'uko ibiharuro ijwi rya amerika rihabwa n'abajejwe indero wa hibururi bikemezwa n'abajejwe ubuvuzi bivyerekana mu rutovu kuri lise yaho hari abanyeshure barwaye mirongo irindwi na babiri lise ya rubanga muri komine matana iharurwa ko mirongo itanu n'umunani mu gihe lise ya bururi hatowe abanyeshure mirongo ine na babiri banduye covid cumi n'icenda nibitigiri vyo kugera kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya mirongo ibiri ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu amakuru ava mu bajejwe indero mu ntara yemeza ko ibiharuro vya mbere vyatanguye kwibonekeza mu ntango z'indwi inyuma yaho hari abanyeshure batahukiye bavuye mu mahiganwa y'umupira w'amaboko handball mpuzamashure ku murwa mukuru wa politike gitega mu ndwi iheze twibaza ko abanyeshure bahanahanye umugera wa covid cumi n'icyenda mu gihe bari hamwe i gitega kuko bahahuriye bavuye mu mihingo myinshi kandi bakaba bagumye begeranye umwanya munini mu mahiganwa niko bamwe mu barezi batashimye ko umwidondoro wabo umenyekana batubwiye mu mwanya wa mbere ico abajejwe amagara y'abantu n'indero bihutiye kwabaye ugupima abanyeshure mu kivunga ariko bamenyesha ko bigoye gutuzikiza ca covid 19 mu mashure y'indaro abana barara ahantu hamwe atasaganirizo bakongera bagasangira ubwiherero ubwogero hamwe n'ikibanza bafunguriramwo nk'uko amasoko yacu yavyemereye ijwi rya amerika abajejwe indero naho bagerageje gushiraho ingingo zo kwirinda ico kiza hari ubukene bw'ibikoresho nk'indobo imiti yo koga mu ntoki n'ibindi ijwi rya amerika ryagerageje kurondera ubushikiranganji ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi kugira ubwico bushikirije kuri ibitigiri bishasha vyinshi vya COVID-19 vyasubiye kwibonekeza ibiro bijejwe kumenyesha amakuru vyatumenyesheje ko umushikiranganji wa mbere ari wazogwica bivuze ko nk'umukuru w'umurwi ujejwe kurwanya irandagata rya covid-19 ku rwego rw'igihugu gervain dirakobu cari mu gikoraniro c'umugambwe uri ku butegetsi cndfdd catanguye kuri uyu wa kane ku murwa mukuru wa politike gitega ikazorangira kuri uyu wa gatandatu ariko mu mpera z'umwaka agira umwihwezo w'ingene ikiza ca covid-19 carwanijwe mu burundi yari yavuze ko bw'isaha n'icaherengeteye yavuze ko iyo ngwara itakiri ikibazo yongera ashimira ibimenyeshamakuru vyafashije kugira kugira abanyagihugu bamenye uko bitwara nkengurukire cyane ba nyakubahwa bamenyesha amakuru uruhara rwabo rwarabaye urw'ikimazi gikomeye mu kwikingira iki kiza cya kovide dizineve ariko icyo ndabamenyesha ni uko na situwasiyo uno munsi ya kovide kovide mu burundi ni kiri kibazo ni kiri kibazo ibiharuro biri hasi cyane mbere yaciye ashinga umurwi wo kuzokwerekana uko covid cumi n'icyenda yarwanijwe n'uburyo bwakoreshejwe harimo imfashanyo mvamakungu uwo mugwi uzoba urongowe na koroneli nzisabira karaveri icegera ciwe ni nyakubahwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu hanyuma dushikirize raporo son excellence amenye n'ico igihugu uno munsi cokora kuri iki kiza ca covid 19 imbere yuko bamushikiriza ico cegeranyo perezida evariste ndayishimiye nawe nyene yarishimiye ukuntu igihugu ciwe carwanije covid 19 kuwa mirongo itatu na rimwe ukwa cumi na kabiri guheze mu kiganiro yahaye abanyagihugu n'amenyeshamakuru yavuze ko inshanjo nyinshi zihabwa abarundi arizo zatumye batandura cane ico kiza ibibazo by'amagara y'abantu byotuma kuko uburundi buri mu bihugu vya mbere bicandaga burya nico gituma mbere nibaza yuko n'ikiza korona kitadufashe cane kuko abana b'uburundi baracandagwa cane ku buryo tubakingira kuva umuntu wa mbere atowemo umugera wa covid cumi n'icyenda mu burundi mu kwa gatatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ibiharuro bitangwa na komite y'igihugu ijejwe kurwanya ico kiza vyerekana ko abantu ibihumbi mirongo itanu na bibiri n'amajana ane na mirongo ibiri n'icyenda aribo bawanduye mirongo itatu n'umunani urabahitana abagera ku bihumbi mirongo ibiri na bitatu n'amajana icenda na mirongo umunani na bane baronkejwe incanco mu gihe abapimwe bangana hafi umuriyoni n'ibihumbi amajana icenda kuva ku itariki ya gatanu ku kwezi kwa mbere uburundi bwakuyeho ibipimo vya covid cumi n'icenda ku ngenzi zose zinjira mu gihugu zaba iziciye mu mazi ku butaka no mu kirere kikaba ico gihugu conyene co mu muryango wa yase cari gisigaye kigisaba ivyo bipimo eroje burika neza ijwi rya amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
muri ano makuru turabafitiye amakuru y'imikino na siporo ariko imbere yaho reka tubanze tuje mu gisata c'impunzi aho abarundi bahungiye mu ikambi ya rusenda iri mu ntara ya kivu y'epfo basabwa kwirinda kwinjira mu mitwe yitwaje ibirwanisho ikorera muri teritwari ya fizi iri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo impanuro baziherewe mu nama y'umutekano yahuje komisiyo y'igihugu ijeje impunzi n'abaserukira impunzi ino nama ivyayo twari twabitumye mugenzi wacu vedaste ngabo iuvira mu nkambi ya rusenda umutekano muke wari umaze iminsi uhagaragara utegwa n'abantu bitwaje ibigwanisho binjiragamo bagafata abagore ku ngufu bagatema abantu ndetse bakanyaga impunzi amafaranga ubu uragenda ugabanuka inama y'umutekano yabaye yahuje abaserukira impunzi zo mu ruseni hamwe n'amashyirahamwe harimo komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ndetse n'igipolisi kuri centre jeune yari mu rwego rwo kwerekeza impunzi zo mu rusenda ko umutekano wazo ucunzwe neza ikindi cyibanzweho ni ugusaba izi mpunzi kwirinda kuja mu mitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani ikorera muri aka karere nk'uko bisobanurwa na Didier Numbi wa Numbi umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda Iranzi Olivier ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda avuga yuko mu rwego rwo gushakira umutekano abayituyemo inama yategetse yuko abantu bayibamo mu buryo butemewe n'amategeko bayikugwamo sendere hava ifata ingingo isaba ko abarefuje bose uhereye ku bashefu de buroke abashefu de vilaje abashefu de site abarongoye ibiro bikuru by'ikambi gushobora guterera mu gushobora gusuzuma neza abantu bafise ibyangombwa kugira ngo bashobore kuba mu nkambi bizwi aho rero tukavuga nk'abakongomani usanga baramaze kurongora mu makambi eh, ugasaba bafise abana bangahe tukavuga bamwe muri barya barundi bagenda bahunguka bakagaruka tukavuga n'abandi bataronka ibifomu bariko bararondera ngene baronka ibifomu ubwabo nta burenganzira bwo kuba mu nkambi ku ruhande rw'umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu rusenda didiyo numbi wa numbi avuga kandi yuko basabye izi mpunzi kwirinda kwicara zandika amabaruwa y'ibinyoma asabisha ubuhungiro mu bindi bihugu zitwaza yuko zifite umutekano muke bigirimana vianney ni impunzi yo muri iyi nkambi ya rusenda agendana ubumuga agaragaza yuko nubwo inama y'umutekano yabaye haseri na leta ya kongo byari bikwiriye gukora amatohoza yimbitse ku bateza umutekano muke muri iyi nkambi kugira ngo bashyikirizwe ubutabera ikintu kihari ugiye ni uko eh, leta ya kongo yatwakiriye ngaha mu nkambi ya rusenda ne- na haseri yasanzwe igira gute idufasha muri nkambi ya rusenda boze hamwe kugira ngo barabe ikibazo twege impunzi dufise ngaha mu nkambi ya rusenda bagikemure kuko twege duhura n'ibibazo bikomeye cyane bijyanye n'umutekano nk'akarorero nk'uko mumaze kubibona aha muri iyi nkambi ya rusenda abantu benshi baramaze kubura imiryango yabo bamwe baramaze kuyicwa nk'uko byabaye katunguru ya gatatu bakica abantu uh, umurefije abandi bakagira gute bakagirwa violence nubwo biruku zimwe mu mpunzi zisangiye inama y'umutekano ari ingenzi kuko zari zirambiwe n'umutekano muke wategwaga n'abantu bitwaje ibigwanisho bafata abagore ku ngufu ndetse bakambura impunzi amafaranga ni ukuvuga umutekano wacu twaraduhagaze kabisa tugiye mu gitanda kuryama mve twaryama tuzi ko tutari buramuke ku bwende bw'uko umutekano wari muke hari n'amwe na hamwe bahita bumva amasasu atangwa kuvuga kubera ibibazo by'umutekano muke birangwa muri teritwari ya fizi mu cyumweru gishize sosiyete sivile yo muri fizi yarasabye yase na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi guhagarika gahunda yo kwimura impunzi zo mu nkambi y'agateganyo ya kavimvira mu nkambi ya murongwe bitewe n'uko hari impunzi zigenda zigaragara mu bikorwa by'abitwaje ibigwanisho vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
akazi ke muramaze kukamenyera ko kabamenyesha ko tugomba tubabwira amakuru y'imikino na siporo uno munsi rero muri kino gice c'imikino na siporo tu- turibanda ku vya basketball mu gihugu c'u rwanda mu mpera zino ndwi hazoba ah, shampiyona w'umukino w'intoki wa basketball ku nshuro ya mbere muri ico gihugu c'u rwanda uzobandanya rero mugenzi wacu jean claude munyandinda reka tumuhe akanya bitugire ku muriri mu mukino w'intoki wa basketball shampiyona y'icyiciro cya mbere mu rwanda mu makipe y'abagabo yatangiye mu mpera z'icyumweru gishize irakomeza mu mpera z'iki ngiki uyu munsi ku wa gatanu hateganyijwe imikino ine muri aka kanya harimo gukinwa imikino ibiri yatangiye isaa moya ikipe ya espoir basketball club irimo gukina na ugb ku kibuga cya stekor i masoro naho ikipe ya tigers basketball club ikaba irimo gukina na shoot for stars ku kibuga cya kaminuza ya kepler isaa tatu z'ijoro haratangira indi mikino ibiri ikipe ya reg basketball club irahura na kigali titans kuri kaminuza ya kepler naho iprc kigali ikaza gukina na orion basketball club kuri stekol i masoro ejo kuwa gatandatu hazaba imikino itatu iprc kigali izahura na shoot for stars ku kibuga cya kaminuza ya kepler guhera isaa munani isaa kumi patriot basketball club izakina na iprc musanze kuri stekol i masoro hanyuma tigers basketball club ikazahura na ugb kuri kaminuza ya kepler guhera isaa kumi n'ebyiri ku cyumweru nabwo hazaba imikino itatu muri kaminuza ya kepler guhera saa munani ikipe ya patriot basketball club izahura na iprc huye kuri iyo saha ya saa munani kandi espoir basketball club izakina na iprc musanze ku kibuga cya stekol i masoro kuri iki kibuga cya stekol kandi kigali titans izahahurira na orion basketball club mu mukino uzatangira isaa kumi yari claude munyandinda i kigali
claude munyandinda urakoze tuzosubira kwa mungu tubwira uko imikino itandukanye izoba iri kwiragenda mu kanya turahana agahindukira ariko imbere ko tugahana ngende ndabibukije muri make ko mu gihugu cy'u rwanda urupfu rw'umenyesha amakuru ntwari john williams rubandanya kutavugwa ko rumwe polisi y'u rwanda yemeza ko yahitanywe n'isanganya y'ipikipiki ariko impande zitandukanye zirimo umuryango wiwe n'inshuti ziwe za hagufi ntizibibona uko harimo abasaba amatohoza kugira ngo bamenye icamuhitanye umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta naho aha muri amerika janet yellen arabandanya- yellen arabandanya urugendo rwiwe mu bihugu bitandukanye vya afurika uno musi muri senegal yasiguye ko gahunda ya amerika kuri afurika ataho ihuriye n'ivy'ubushinwa bwipfuza gukora kuri uyo mugabane irima ku murwa mukuru wa peru hiriwe imyiyerekano y'abanyagihugu basaba perezida ndina kuva